M1 라디오 이슈야 아메리카. ijwi rya amerika ribashikiriza iminsi yose ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc mwiriwe neza nshuti turi kumwe muri kumwe nanje fidel niyongabo mu makuru n'ibiganiro vyacu vyo kuri iyi saha daniel toroich arap moy yabaye perezida w'igihugu ca kenya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri yitavye imana afise imyaka mirongo icenda n'itanu yari amaze iminsi arwaye mu minsi ishize bajyaga bavuga ngo wenda yarapfuye cyangwa yaracyariho ntabwo twari twabyiteguye cyane abenshi byabababaza
uyo ni gerard senkomo ni umunyarwanda yavukiye akanakurira mu gihugu ca kenya ido n'ido kuri iyi nkuru n'izindi tubafitiye mu kanya ube hafi y'amaradiyo yanyu yamara imbere yaho reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi sentare mu gihugu cya afurika y'epfo yasohoye umutahe wo guhagarika jacob zuma yahoze atwara icyo gihugu frederic nkundikije watubwiye ibindi kuri iyo nkuru egome fidele umucamanza wo mu gihugu cya afurika y'epfo uyu munsi ku wa kabiri yasohoye umutahe wo guhagarika jacob zuma yahoze ari perezida w'icyo gihugu kubera yanse kwitaba sentare ku birego vya ruswa yagirizwa amakuru yatanzwe n'iradiyo y'igihugu cya afurika y'epfo avuga ko zuma yari amaze amezi atari make yanka kwitaba sentare muri iki gihe naho akaba yavuze ko atitavye kubera agwaye amakuru atangazwa avuga ko zuma ari mu gihugu ca cuba kwivuza ayo makuru avuga kandi ko ibiro vy'umushikiza manza mukuru w'igihugu vyatumye ko impapuro ziwe zo kwa muganga umushingwa manza wa Zuma Daniel Mancha yavuze ko uyo mutahi wo kumuhagarika utabanezereje ngo kuko werekana ko iyo sentare itanezwe amagara ya Zuma yavuze ko abaganga ba Zuma barimwo abaganga b'abasirikare hamwe n'abaganga b'abanyamahanga bazokorana bagasuzuma niba Zuma ashoboye kwitaba urubanza mu kwezi kwa gatanu urakoze naho ku vyerekeye ubushinwa mu gihe ikiza c'umugira wa korona kibandanya kugeramira abantu isinzi muri ico gihugu no mu bindi bihugu aho kimaze gushika abakozi bo mu bitaro muri hong kong bariko bagira imyiyerekano aho basaba ko imipaka ijayo yopfungwa burundu tim ishimwe ari hano muri studio araduha ibindi kuri iyi nkuru tim abakozi bagera ku bihumbi bibiri bo mu bitaro bya hong kong bari mu myigaragambyo yatangiye ku wa mbere basaba ko imipaka yose ijya mu mujyi wa wuhan wo mu bushinwa wabaye indiri ya virusi ya korona ifungwa kugeza ubu iyi virusi imaze guhitana abantu magana ane na makumyabiri na batanu twibutse ko hong kong yigeze kwibasirwa n'icyorezo gifata imyanya y'ubuhumekero cya saras mu myaka ya za bibiri na kabiri ndetse na bibiri na gatatu abayobozi mu nzego z'ubuzima muri hong kong bavuze ko bamaze kubona umuntu umwe ushobora kuba yaranduye virusi ya korona nyuma y'uko asuye umujyi wa wuhan hagati aho ubuyobozi bw'umujyi wa macau na wo mu bushinwa bwatangaje ko bugiye gufunga ahantu hose hakenerwa urusimbi izwi nka kasino mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu rwego rwo kugabanya ikwirakwizwa rya virusi ya korona ubu umubare w'abamaze kwemezwa ko banduye iyi virusi mu bushinwa urarenga ibihumbi makumyabiri mu gihe abagera ku ijana na mirongo itanu aribo bamaze kwandura mu bindi bihugu makumyabiri na bitatu ubushakashatsi bumaze gukorwa n'abahanga bo muri Wuhan Institute Virology bafite ubunararibonye mu ndwara za virusi bemeza ko iyi virusi ya korona imaze imeze nk'iyabonetse mu tunyoni twitwa uducurama mu ntara ya Yunnan ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana na mirongo icyenda na gatandatu ku ijana ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms riravuga ko imibare y'abandura iyi virusi ikomeza kuzamuka ishingiye ku bisubizo by'ibizamini bikorwa ku bakekwaho kuyandura umuvugizi wa guverinoma mu bushinwa wan chungang anenga leta zunze ubumwe za amerika ko ikwirakwiza ubwoba mu bantu aho kubafasha guhangana n'icyorezo urakoze timu kuri iyo nkuru inama yabaye hagati y'uburongoye leta ya sudani hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca israel benjamin netanyahu yateye impari mu gihugu ca sudani Uh, frederic aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ego fidel inama itaritezwe hagati y'umukuru wa sudani hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca israel benjamin netanyahu yateye impari mu gihugu ca sudani uyu munsi ku wa kabiri leta ya sudani ivuga ko itari yategujwe muri iki gihe amakuru ashikirizwa ku bibanza bihanihanirwa ko amakuru anebagura cyane iyo nama abakurikiranira hafi politike bavuga ko inama nk'iyo ishobora guhindura igihagararo cya sudani mu makungu no muri leta z'ubumwe za amerika kandi ishobora gufasha leta ya sudani kuva ku rutonde rubi rw'ibihugu byananiranye ku byerekeye igihugu cya israel iyo nama yari ikomeye cyane kuko yabaye inama ya mbere igihugu ca Israel kigize n'igihugu co muri Afrika kigwiriyemwo abayisilamu iyo nama ibaye kandi hahize iminsi ibiri ishirahamwe ry'ibihugu vy'abarabu ryiyamirije umugambi wa perezida Donald Trump wo gufasha mu biganiro vy'amahoro mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati iyo nama yabereye mu yabereye mu gihugu ca Uganda hagati ya General Abdel Fattah Burhan umutegetsi w'imfatakibanza wa leta ya Sudani hamwe na Netanyahu yari yagizwe ibanga yamara yanditswe ko vyinshi yaranditswe ko vyinshi ejo kuwa mbere igihe Netanyahu yatangaza ko ivyo bihugu uko ari bibiri vyatanguye ibiganiro bifise intumbero yo kunagura imigenderanire
ayo amwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi dushikirijwe n'abagenzi banje Frederic Nkunikije na Tim Ishimwe radiyo rero ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet kuri site yacu wezi tata kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com hamwe no kuri YouTube na Facebook amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Daniel Toroich Arap Moi yabaye perezida w'igihugu ca Kenya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri yitavye Imana afise imyaka mirongo icenda n'itanu intwaro yiwe bivugwa ko yaranzwe no gutoteza abatavuga rumwe na leta itabwa mu mvuto ridakurikije amategeko ku banyagihugu batandukanye ubushomeri biturire itituka ry'ubutunzi n'agaciro k'amafaranga ariko hari n'abandi bamushimira kuba yarafunguye urubuga rwa politiki mbe urupfu rwiwe rwakiriwe gute muri Kenya mugenzi wacu Edi Gwema yabajije Gerard Senkomo aba mu gihugu ca Kenya
yari amaze iminsi arwaye mu minsi ishize bajyaga bavuga ngo yenda yapfuye cyangwa yaracyariho ntabwo twari twabyiteguye cyane abenshi byabababaye nkawe nk'umuntu wavukiye ukurira mu gihugu cya kenya moyo umwibukira kuki ni nka ba bategetsi tuvuge b'abami abantu bageraga konti ya leta kabisa ntakabazi buri kintu cyose ukaba utavuga n'intuzafurika ukavuga wirebeye uvuga ngo yenda hari umuntu wumva icyo ushatse kuvuga ni uko yategekeshaga igitugu izi uko wakwita umuntu utinyisha ukagira ubwoba ntupfe kuvuga ibyo ubonye ukavuga wireba tuvuga hanyuma se izo mbaraga zatumye agira icyo gitinyiro ku buryo n'abantu bo hasi mbere yo kuvuga babanza kureba niba ntawe ubumva byatewe n'iki yatangiye nk'umuntu udashobora gutegeka buhoro buhoro agenda ajya mu ntuza mu nzego zose za leta noneho agashyiramo abantu be ahantu hose hakaba hari umuntu umwumvi no mu byaro hagati hakabaho yenda nk'umusaza uwo yashobora nko guterera isimu noneho bakaganira amubwira ibyaho aho uwo musaza kandi ari umuntu wo hantu nk'inzego za zindi ziri sensitivu yazishyiragaho abantu noneho abandi akabaha ariko akabaha za zindi zitari impotanti cyane ubwo ni ukuvuga abo mu bwoko bwe bw'abakarengine yenda nko mu basirikare cyangwa se mu bapolisi wasangaga benshi ari abo ari ubwoko mu bijyanye no kubaka ubukungu bw'igihugu benshi bavuga ko mu gihe cye ubukungu bwa kenya bwasubiye inyuma cyane ndetse hakavugwa ko habaye ubwiyongere bwa ruswa namwe niko mubibona uko byagenze tuvuge we bya ruswa byari bihari ugasanga yani ibikorwa bya leta byinshi bidahari hari imihanda hari ari ibikorwa bya leta ukabona nta ari bikeya ariko nanone hari abavuga ngo kuba yarafashe icyemezo cyo kurekura ubutegetsi ngo abantu bakwiriye kubimushimira nabwo ni uko nyine abantu benshi bari bamaze kubijyamo puresha yari yabaye nyinshi cyane ariko aho yarageraga nk'umuntu wakuze muri icyo gihe cya moyi ni nk'iki cya mbere umwibukiraho amashuri amakanisa amata ibyo yarabyubatse ni umuntu wareberaga kure ashyiragaho puresha yabona puresha yabaye nyinshi agasubira inyuma akazakuzana ku ruhande rwe amaze kwiga
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi human rights watch rihamagarira leta ya tanzania guhagarika umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi zasubiye guhungira muri icyo gihugu inyuma y'uko zitahutse mu myaka iheze iryo shyirahamwe ryemeza ko amatohoza ryakoze yerekana ko abarinze bahunga iyo basubijwe mu gihugu cy'u Burundi bashobora kugirirwa nabi ariko abategetsi ba tanzania bamenyesha ko batazokwisubirako loje wirikaneza araduha ibindi kuringura ingendo zakozwe n'abategetsi baserukira ubushikiranganji bw'intwara yo hagati y'imigenderanire ya Tanzania n'ayandi makungu mu ikambi ya Nduta mu ndwi zibiri ziheze nizo zatangiwemwo ubwo butumwa bwo gutahukana impunzi nk'uko vyanditswe n'ibinyamakuru abategetsi babwiye abaserukira impunzi z'abarundi ko kuri iyi nshuro imikino yaheze babasavye kuja guha ubutumwa bukurikira impunzi baserukira twarungitse intumwa mu burundi kuraba uko ibintu vyifashe kandi raporo zabo zerekana ko amahoro umutekano n'ituze vyiraye ku butaka bwose bw'igihugu niyo mpamvu mutegerezwa kuja gufatikanya na bene wanyu kubaka igihugu umunsi abategetsi ba tanzania bifuza ntarengwa ko murundi wa nyuma yoba yavuye ku butaka bw'ico gihugu ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka iruhande y'ubu butumwa hari ikimenyetso impunzi z'abarundi zemeza ko ari ntabesha ku bijanye no gushaka kuzitahukana ku nguvu abarundi barenga igihumbi na mirongo ibiri n'umunani bari batahukanywe ku bugombe bwabo mu nyuma bagasubira guhunga mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze barankiwe kwakirwa mbere umukuru w'igisata kijejwe imbibe n'abanyamahanga mu ntara ya kigoma iri mu ikambi ya nduta abarundi bahozemwo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere yo gutahuka mu mwaka uheze ikaba ari nayo basubiye kugana yavuze ku munsi wa gatanu w'indwi uheze ko bahawe ikiringo kitarenga ukwezi kugira ngo babe basubiye mu burundi remejusi pesa mbiri bado hawana sifa ya kuwa wakimbizi wala sifa ya kuwa waomba hifadhi na haitawezekana waanze kupewa huduma zile za agira ati nta burenganzira bwo kwitwa impunzi no gufashwa bagira nico gituma batemerewe kugaburirwa kuvuzwa n'ibindi kuko ntibazwi kubera igisata kijejwe impunzi kitabazi bazohabwa abajejwe abinjira n'abasohoka n'abasubizi wabo kubera harimwo abana benshi tutoca tubirukana badatwaye utwabo twose twabahaye ukwezi baje ku mukuru w'ikambi natwe tubajane ku mupaka basubire mu buzima busanzwe wanaendelea na maisha ya kawaida ariko ishyirahamwe mpuzamakungu human rights watch ryitaho agateka akazina muntu ryemeza ko amatohoza ryakoze mu mwaka uheze yerekanye ko impunzi zitahukanywe ku gahato zishobora kugira ibibazo louis maje riserukira muri afurika yo hagati yabibwiye ijwi rya amerika mu kiganiro cihariye En novembre, Human Rights Watch s'est entretenu avec 20 réfugiés burundais qui avaient vécu euh, en Tanzanie, particulièrement à Nduta, euh, Nyarugusu et Mtendele. 13 mu kwa cumi na rimwe umwaka uheze human rights watch yavuganye n'impunzi mirongo ibiri zahoze mu ikambi za nduta nyarugusu na mutenderi cumi na batatu muri bo bahungiye mu buganda bemeza ko batinya kwicwa baramutse batahukanywe ku nguvu mu burundi bane kuri ndwi bari batahukanywe bavyishakiye hagati y'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'icenda bavuze ko imbonerakure zabatse amahera n'ibintu bahawe na aser cumi na babiri nabo bavuze ko basubiye guhungira mu buganda kubera umutekano muke mu burundi rendre en Ouganda afin d'échapper l'insécurité au Burundi.
izo mpungenge ntaco zibwiye pesa mbiri yemeza ahubwo ko abaje mu mpera z'umwaka uheze ari abagizi ba nabi hatutatoa tena ile ruksa ya kwamba sasa tunahitaji tena wakimbizi haitakuwepo na ndio maana hata mkuu wa makazi ameeleza hawatapata zile zile ntituzosubira gutanga rurya ruhusha ko dukeneye impunzi kandi ntituzongera niyo mpamvu abakuru b'amakambi bahawe itegeko ko atamfashanyo n'imwe bobaha igikurikira si ikindi kuri aba binjiye mu ikambi muri buno buryo bazananye n'imiryango yabo umugabo usanga afite abana batanu batandatu indwi canke umunani badafite ico bafungura seruga caja mw'ibarabara gukorana n'abagizi ba nabi niho muca mubona ibitero ku mayira aja kurondera ico agaburira abana niyo mpamvu twatanze ukwezi guheze tuzomujana mu rukiko ingingo ni ukuriha adabu canke afungwe ubugwaneza bwacu uraba ico bwatuvyariye ukwica abatanzaniya ukubambura utwabo si vyiza namba dutegerezwa guhagarara rugabo ivyo bibazo navyava ko bafise ntubanza kwinjira kwinjira mu ikambi hanyuma ngo usabe ubuhungiro oya abo barenze amategeko bafatwa nk'ababayeho mu kinyagera basi utakuwa haramu tu.
mugabo muri human rights watch bahamagarira tanzaniya kubangira gufata ico cemezo La HCR a déclaré en août que la situation au Burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'ils puissent encourager les réfugiés à y retourner. Et HCR yavuze mu kwezi k'umunani ko ibintu bitaraja mu buryo mu Burundi ku buryo yokangurira impunzi gutahuka kiretse abavyishakiye tanzaniya yari ikwiye gutangaza ku mugaragaro ko ata mpunzi n'imwe izogobererwa kwiyandikisha ngo itahe canke ngo yirukanwe isubizwa mu Burundi tanzaniya kandi itegerezwa kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi ses obligations en matière de protection des réfugiés.
mu kwezi kw'icumi umwaka uheze leta ya tanzaniya yari yarahira arengwa ko impunzi z'abarundi zitegerezwa kuba zasubiye mu gihugu cazo amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yarahagaze agira isekeza ryo kuvyiyamiriza maze ico gihugu kibona guhesha impunzi z'abarundi zisigaye muri tanzaniya ubu zirenga ibihumbi mirongo munani na bibiri nk'uko ibitigiri vy'amashirahamwe afasha impunzi na acr bivyerekana izerekewe n'iyi ngingo nshasha mu yandi makambi abiri arimwo abarundi ariyo mutenderi na nyarugusu ntiziramenyekana leta y'uburundi yisigura ko abarundi batahukanwa mu nyuma bagasubira kugenda mu burundi eroge urikaneza ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzaniya muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu burundi hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu itangazamakuru ryo muri icyo gihugu mbere n'iry'amahanga ryiteguye gute eh, kugeza ku barikwirikiriye abarikwirikira hirya no hino ku isi eh, uku kuri kw'ibibera muri icyo gihugu leta y'uburundi yo yiteguye gute kuryorohereza gukora umurimo waryo cyane cyane mu gihe cy'amatora ivyo bibazo n'ibindi nivyo mukanya mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye ko n'umumenyesha makuru yigenga Teddy Mazina murazi uburundi ko bwaciye mu magume n'amakuba atari make mu myaka yahera niho abantu bamwe baje bicarana bakiyumvira bati ahantu twocisha amakuru ategamiye leta hoba ari hehe ukuntu twobigira ikintu gikenewe mu gihugu kugira abantu bashobore kuvuga ikiri ku mutima bafashe ukuntu intambara zohagarara ni iki icyo gihe iradiyo yonyine yariho yari radiyo ya leta n'ubu ikiriho na televiziyo ya leta hakaba hariho ibimenyeshamakuru bimwe bimwe by'impapuro mugabo ntibyari byinshi nabyo byari bifite uburyo buke niho abantu bicara bariyumvira bararondera uburyo baraba hirya no hino mu bantu bafashe uburundi kugira busubire buronke amahoro amaradiyo amwe amwe aratangura atangujwe hamwe n'abarundi bonyine ahandi bafashijwe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu niho haza iradiyo mwizero hakaba za studio ijambo zigishije abamenyesha amakuru ukuntu bashobora gukora akazi k'iwabo icyo gihe intambara ntiyari bwatangure ibyo byo guhumvikana na arusha ntibyari bwatangure mbwa byari mu nzira nabyo niho amaradiyo ya mbere yigenga yatanguye za mwizero zavuyemo za bunesha za isanganiro zavuye muri studio ijambo za rpa ukwazo za renaissance niko byatanguye byose biza rero bisanga ayandi n'ayandi yajya bunganira mu nyuma ko mu nyuma ntibyahagaze ayandi maradiyo yagiye aravuga niko itangazamakuru ryigenga ryatanguye mu burundi niryo bubakiye ko n'amatora yakurikiye inyuma y'intambara niryo bubakiye ko no kwisanzura kw'abanyagihugu niho niho bacisha ibyumviro niho bumviriza n'ibyabaye ibyiza n'ibitari byiza
ni irihe tandukaniro ryabayeho mu gihe cya mbere y'itangazamakuru ryigenga mu burundi no mu gihe ryari rimaze kujyaho ayo maradiyo amaze kujyaho umuturage yungutse iki byagenze bite byabaye mu buryo bubiri hari icyo gihe mu- mu- abantu baribuka ko hari hatanguye ikibazo cy'uko hari umugambwe umwe prona aho n'imbere imbere y'amatora ah, ah, yatsi- yo yo muri mirongo ite- mirongo icyenda na gatatu mu nyuma amaradiyo yamaze kuza hari hamaze kuba imihari igwana hari hamaze kubaho imigambwe hari impari z'imigambwe zikomeye hari abantu benshi bapfa abamenyeshamakuru batumye amaradiyo yafashije yuko abantu bashobora kuvuga icyo biyumvira imigambi ikavuga icyo yumvira imihari mishasha iharanira iki na kiriya ikaronka icyo yumvira n'umunyagihugu arenganijwe cyangwa abuze ibintu cyangwa yibwe na leta cyangwa yibwe na mwene wabo agashobora kwitura iradiyo iradiyo ye yajya yunganira leta aho itashika kugira ngo bajye kubaza berekana hoba hari ingorane kugira leta zitorere umuti kugira ngo n'abanyagihugu agize icyo abura ari mu byambu yibwe yiciwe aze yi- yasa n'uwitwaye abanyagihugu bari basigaye bajya ku maradiyo nk'abitwaye gushyika mu myaka yarahera urumva eh, abamenyeshamakuru bari bafite ikibanza eh, muri sosiyete novuga mu- mu- mu- mu mibereho ya misi yose bari bafite ikibanza kinini kuko minsi yose babwira abantu ibintu ingene byagenze kandi amaradiyo ari menshi imwe yibagiye kimwe iyindi yaravuga iki yarakivuga hanyuma bakongera abanyagihugu bakongera bakumviriza ukumviriza ibiri biraba bakongera bagashobora kuyitura iyo babona nk'ubutungane bwabibagiwe cyangwa bwabarenganije cyangwa hari amafaranga batararonka kandi bayakwiye cyangwa barenganijwe n'ayandi masosiyete yabo yigenga nayo nyene urumva abamenyeshamakuru bari bafite ikibanza kiri hagati y'iyo leta n'abo bantu bantaho nikora cyangwa ataho bavugira na benshi niko bifa abanyagihugu aba- amaradiyo amwe amwe niko yibona ya- yari asigaye ari- ari nk'ahantu abantu bashobora kwitura kugira bavuge ibibagoye niba ryarafashaga rityo rikaba ryari rikunzwe n'abaturage gutyo harimo ndetse eh, n'iyo mitwe yarwaniraga ubutegetsi cyangwa se kugira ijambo mu butegetsi byaje kugenda bite kugira ngo itangazamakuru ry'u Burundi turibone aho turibona ubu ngubu Ba- icyo bwiza kuvuga ni uko i- abantu ba mbere bagiye kurondera n'imihari yagwana igwanya leta y'icyo gihe barabamenyesha amakuru nibo bubahutse nabo nyine bamwe baranafatwa baranapfungwa kubera bagiye kubaza abarobera abo bita abarobera cyangwa abasaya b'icyo gihe aribo ba- bamwe muri bo bari ku butegetsi abandi ntibari ku butegetsi nabo nibo ba mbere barinze baragenda bararondera amakuru kugira ngo abantu bamenye ukuri kugira ngo abantu bareke kuyumvira ko abari mu ishyamba ari ibikoko abari mu mujyi ari bo bantu n'abari mu- n'abo bari mu ishyamba bareke kuyumvira ko abantu bose bari mu mujyi ari abanzi nibo ba mbere babikoze Ba- icyagiye kuba cyagiye kuba ni uko mu nyuma amatora amaze kuba amatora yo mu bihumbi bibiri na gatanu n'ayakurikiye imigambwe hari uko ibandanya yigenza nk'imigambwe ibaho muri demokarasi bamwe bamwe batanguye gufata ya ngendo ya kera yuko no mu mugambwe hagati atawe gusubira guhanura uwundi cyangwa ngo amubwire ati hari ingorane muri bihe bitwa barajabu ba- barinda ba- bapfungwa bagahunga eh, za iprona zigasambuka za prodebu zigasambuka imigambwe isigara irimo abantu bataki- batagikeburana icyo gihe rero ibimenyeshamakuru hakuba icyo bita katiriye mu kuvuga mu gifaransa hakuba abantu abantu baza bunganira bari basigaye aribo bavuga aho abashinga amateka kabo bugiye ko bo ntibakivuga bo bacitse ba mugabo niyo abandi nabo abagomba kuvuga barahunga icyo gihe hahunze abantu nka ba manase n'abandi nabo bakiri mu guhungira ubu abamenyeshamakuru basigara ari bo bibutsa bakebura ba- bereka leta bati aha hibwe amafaranga aha naka yafunzwe uyu muntu yabuze uyu muntu yishwe uyu mwaramurenganije niho ibibazo bya mbere byatanguye hagati ya leta n'abamenyeshamakuru ariko icyo nubabarira ni uko kuba narakoreye i burundi kandi narakoreye ahantu mu iradiyo z'abanyapolitike bagenda baza nabo baje kuraba muri muri- muri ayo maradiyo baje nka- baza nk'abaje iwabo bari bafite abagenzi n'ubu abamenyeshamakuru nka benshi bakoze icyo gihe barazinanye n'abanyapolitiki bamwe bamwe n'amanibero baracayafise n'ubu bari abantu ba- bafasha ubuzima bw'igihugu kugira bugende neza kandi n'abo banyapolitike naho babahindutse amaradiyo amwe amwe agaturirwa n'abandi bagahunga bari bazinanye bari abantu bafashanya umuntu afite ingorane yaramwitura yaba umunyapolitiki cyangwa yaba umumenyeshamakuru yaritura umunyapolitiki reka tujye ku mirongo ya telefoni duha ijambo abanywanyi b'ijwi ry'amerika duhereye kuri odase ikaze mu kiganiro muri isanga murakoze cyane nanjye ndabashimiye jewe ndi neza na neza ku mugwa mukuru wa politike igitega Eh, nk'uko nabivuze nanjye nsanzwe ndi umumenyeshamakuru nkorera iradiyo na televiziyo eh, by'igihugu Eh, nashaka cyane cyane mvuge kuri uwo mumenyeshamakuru novuga ko ari mukuru wacu tedi mazina aho numva umengo afite amakenga ku bijyanye n'amatora eh, ukuntu azoshobora kumenyeshwa kanishwa aha mu burundi ariko rero nk'umwe mu bamenyi bakuru bakorera aha mu gihugu nagira nshikiriza akantu gatoyi ni uko uh, hari ikibazo hari ikibazo abo bamenyeshamakuru bari hanze bakunda kwibaza yuko ari bo bonyene eh, bashobora kumenyesha ibintu biba mu burundi rero nagira ntange akarorero nko ku matora yabaye y'ibwirizwa nshingiro Eh, uretse Nuko uretse leta yari- uretse mbanze nkubaze ibyo ib- ibyo ngibyo uvuze ura- wa- ubyemeza ushingiye ku ki ndabyemeza mfatiye ku matora aheruka kuba aha mu burundi y'ibwirizwa nshingiro ko abamenyeshamakuru baha mu burundi bavyifashemo neza rwose kuko eh, leta yari yatanze uburyo wari uvuze amaradiyo- wari uvuze ngo abamenyeshamakuru bari hanze bumva ko ari bo bonyine bashobora kumenyesha ibibera mu burundi nicyo nkubaza urabivuga uhereye ku ki bon ndabivuga mpereye ku bikunda gushikirizwa aho bavuga yuko ku- bariko barashikiriza ubumenga by'ukuri abamenyeshamakuru basigaye mu gihugu eh, ntibashobora kumenyesha ibiriko biraba ugasanga bumengo eh, bibaza ko abasigaye mu burundi eh, bo babashikiriza iby'ubutegetsi gusa bo batamise ariko aho nashaka ndamumenyeshe ko nko ku matora aherutse eh, twakoranye turi abamenyeshamakuru bakorera leta n'abakorera ibindi bimenyeshamakuru kandi bakoze igikorwa cyabo icyo ni ukubaza ni nku- nku- nk'ikibazo cyo kumenya yuko kangahe mubaze kuvuga jean bigirimana yari umumenyeshamakuru nkawe nkanje yabuzwe irengero kandi yafashwe n'abapolisi icyo kintu urabona ko iradiyo nk'iradiyo mukoreramo idashobora na rimwe kugicisha mu kanwa kubera cyo ari ikibazo icyo nagomba kuvuga rero ngira nti wihariye abantu bakora wi kandi abantu bakiri burundi bamwe bamwe ba- barafise eh, ubushobozi n'ubwenge bwo gukora n'ibirengeye ibyo bako- twakora kera mugabo ntihakimeze nk'uko hahora hariho ibintu byahindutse uba uvuze barakumena agahanga cyangwa bakakugarira iradiyo cyangwa bakugara ikiganiro cyangwa bagaturira kuko byabaye nta kintu na kimwe na benshi mu byo navuze navuze ibyabaye mugabo namwe murabandanya kandi mugerageze musaba yuko babarekurira kurusha natwe kugira tuzashobore gutaha tubananire aho twa- twari tugejeje mugabo mumenye yuko tubafata nkatwe kandi tubashimira ko mwabandanije kandi murinda kugira mushobore kubana na leta nk'uko abandi kera babigize amaleta akiri y'umugambi umwe kandi naho nyene bitoroshe naho nyene niko bavuga bavuga ngo bigenda neza mugabo atana kimwe bashobora gucisha mu kanwa bavuga nko nko ku ntwaro za kera za micombero canke baba wakire na david ikaza mu kiganiro muri sanga david yewe nanjye nkora mu itangazamakuru hano mu rwanda mutagoma n'abatumire bawe ikintu giteye agahinda kandi kibabaje ni uko muri aka karere hari igihe nko mu myaka itambutse uburundi bwigeze kuba intangarugero mu bijyanye n'itangazamakuru twese tukumva twajya gukorerayo kuko bari bisanzuye ariya maradiyo yose agihari bataratwika batara- abanyamakuru batarahunga ariko aho itangazamakuru rigeze uyu munsi mu burundi abakwizera yuko rwose rishobora gukavaringa inkuru zijyanye n'amatora na politiki nk'uko babivugaga mu buryo bwisanzuye ikibazo kirimo itangazamakuru muri aka karere ni uko abanyamakuru nabo bashaka gusa nk'aho babogamiye ku- kuri politiki kuri sisiteme ziba ziyoboye igihugu mu bu- zigezweho muri icyo gihe kandi izo sisiteme rero sinabura kuzinegura ujya usanga nk'amashyaka ari ku butegetsi cyane cyane nk'iriri ku butegetsi mu burundi n'ahandi wenda turi kuvuga kontegisi y'u burundi bibagiza ukuntu bifashishije itangazamakuru mu gihe bari bataraye ubutegetsi bwa kane niba icyo byabafashije
imbere y'uko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije umucamanza wo mu gihugu cya afurika y'epfo uyu munsi kuwa kabiri yasohoye umutahe wo guhagarika jacob zuma yahoze ari perezida w'igihugu cya afurika y'epfo kubera yanse kwitaba sentare ku birego vya ruswa yagirizwa amakuru yatanzwe n'iradiyo igihugu cya afurika y'epfo avuga ko zuma yari amaze amezi atari make yanga kwitaba sentare muri iki gihe naho akaba yavuze ko atitavye kubera agwaye amakuru atangazwa avuga ko Zuma ari mu gihugu cya Cuba kwivuza ayo makuru avuga kandi ko ibiro vy'umushikirizamanza mukuru w'igihugu vyatumye ko impapuro ziwe zo kwa muganga tonge tubabwira ko inama itari yitezwe hagati y'umukuru w'igihugu cya sudani hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya israel benjamin netanyahu yateye impari mu gihugu cya sudani Eh, uyu munsi kuwa kabiri leta ya sudani ivuga ko itari yategujwe muri iki gihe amakuru ashikirizwa ku bibanza bihanahanirwa ko amakuru anebagura cyane iyo nama amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye dushimire njeni yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatu ari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro byahagarariwe na edi gwema kuri mikoro mwari kumwe nanje fidel niyo ngabo mugire ibihe byiza mubandanye kutwumviriza mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
Karibu msikilizaji wetu popote pale